Olaantummaan seeraa kabajamuun gadi deemaa jira waan ta'eef deeggarsi mootummaaf godhamu qabbanaa dhufeera. Kanaaf maaltu godhamuu qabaa gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqaban Dr. Abiy Ahmed. Mirga deemokiraasii qaban hojiirra akkuma oolchuun barbaachisu dirqamarraa eegamuus akka sana ba'uu danda'uu qabnaa jedhan. Kana walqixxee gaggeessuu dadhabanii gar tokkootti yoo caalchifatan garuu seera eegsisuun rakkoo ta'aa jedhaniiru. Seenaa bulchitoota Itoophiyaa keessatti mootummaan jira jedhamee kan dubbatamu barcuma bittaa irra taa'e waan fedhasaa ala ta'e irratti tarkaanfii jabaa fudhachuudhaan beekama. Garuu haala jiru hanga tokko gadhiisanii sagalee haaraan yeroo dhaga'amu seerri kan hin eegamne fakkaataa jedhan. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti tarkaanfii fudhanneerraa nagaan bu'eera. Seeraan kanneen gaafatamaa jiran Hawaasaa, Burraayyuu, Finfinnee, Wallaggaa, Bulchiisa Banashaangul Gumuz, Geeda'oo, Gujii, Shaashamanneerraa seera duratti dhiyaataa jiru jedhanii magaalaa Shaashamannee keessatti kan murtiin irratti murame akka jiran dubbatan. Garuu akka ammaan dura baratame sana guurree waan tarkaanfiin fudhanneef namoonni tarkaanfiin seeraa fudhatamaa waan jiru ittiin fakkaatu jedhan. Dooktar Abiy. Deeggarsa uummataa gadi bu'ee isa jedhuuf safartuu hin qabnu haa ta'u malee garaa guutuun hojjetaa akka hin jirullee nan beekaa jedhan. Waa'een qabeenya lafaa ejjennaa mootummaa kan gaafatu miti akka heera jiruutti kamaa lafti kan uummataaf kan mootummaa waan ta'eef jedhan. Seeraan ala meeshaa waraanaa biyya seensisuun haala cimaa ta'een gaggeeffamaa akka jiru kun kan Itoophiyaa qofa osoo hin taane kutaan sun. banaa waan ta'eef kan saaxilamedha jedhan bal'inaan gaggeeffamaa waan jiruuf immoo to'annaa guddaatu isa barbaachisa lubbuu nama hedduu balleessuu wajjin hidhata waan qabuuf jedhaniiru Itoophiyaa gama dhiyaa kan ilaaleen amboo qabee hanga asoosaatti gaambeellaa kaasee hamma miizaanitti of keessaa qaba jedhanii.
በወለጋ አካባቢ ከጥቂት ወራት በፊት ችግር ነበረ
naannoo wallaggaatti baatilee hanga tokko dura rakkootu ture hidhattoota abaa'oo shanee jedhamaniif mootummaa gidduutti waliigalteen hin turre humnootiin hidhatan akkuma amma naannaa tokko tokkotti argaa jirru karaa ta'uu hin qabneen waajjira mootummaa jijjiiruudhaan hojii haaraa nama dabuu hidhuu ajjeesuu haala itti jalqabanitu ture jedhan yeroo jalqabaa mootummaan naannoo oromiyaa. waan gochuu qabu yaalee mootummaan federaalaa akka gidduu seenu gaafannaan federaalli seenee haala guutummaatti jechuun danda'amuun iddoo duraatti deebi'aa jira anis dhiyeenya kana begii bakka rakkoo guddaan jira jedhame dhaqee daawwadheera iddoon biraas haala tasgabbii keessa akka jiru odeeffannoon qaba jedhan dooktar abiy naannoo miizaan teeppii rakkoo ture irrattis hojjetaa jirraa jedhan walumaa gala wanni sochii namaa iddoodhaa gara iddoo dhorku hin jiru. garuu uummati uummataa wajjin jiraatu gidduutti walitti bu'iinsi yeroo uumamu sodaa uumuunsaa waanuma jiru jedhan finfinneen kan eenyuuti gaaffii jedhuuf.
Addis Ababa yene naat sil yaanta adallachim iyaalkoona sichaalu.
Finfinneen kan kooti jecha garuu kan kee miti yoon jedhe balleessaadha garuu ofii kooti finfinneen kan kooti jechuun dogoggora miti jedhan. kan hunda keenyaati finfinneen sirna federaalaa yeroo utubamu finfinneen handhuura oromiyaa keessa waan argamtuuf qaama oromiyaa ta'uu qabdii gaaffiin jedhu jira karaa biraa marii gaggeeffameen finfinneen teessoo mootummaa federaalaa ta'uu fi akka chaarterd siitii buluu qabdii garuu kanneen ollaashee ta'aniif bu'aa addaa ta'uu qabdi ka jedhus heerarra kaa'ameeraa jedhan qonnaan bulaan naannoo finfinnee jiru eenyu yoo jettan. fakkeenya gaariin jedhan dooktar abiy dhiyeenya kana xayyaara itiyoophiyaa balaa yeroo isaa argate kufe san qonnaan bulaan akkuma waan dhallisaa yookaan dhalli dhala isaatii du'ee awwaalameetti gaddanii kanneen boo'an lammiiwwan gara laafeeyyii sana qonnaan bulaa akkasii kana mirgisaa akka eegamu gochuun immoo qooda lammiiwwan biyyattii maraatii jedhan warshaalee hedduu ka qabattee jirtu finfinneen. siicoo warshicha keessaa ba'u godina addaa finfinnee miidha ijaarsi finfinnee keessattis wanni barbaachisu marti oromiyaarraa dhufa biyyoo cirracha baasuuf jecha hojiin hojjetamu fayyaa uummataa irratti miidhaa geessise qaba tokko yeroo misoomsinu isa kaan kan miidhu ta'uu hin qabu bishaan kan ilaaleen fakkeenyaaf sulultaa buraayuu laga daadhii yoo fudhanne tajaajila uummata finfinneef kan oolu ta'us qonnaan bultoonni iddoo sanaa garuu madda bishaan kanaarraan fayyadaman kanaaf tokko miidhee kaan kan tajaajilu kana hambisuuf bulchiinsa magaalaa finfinneef kan oromiyaa mari'achuu qabu kan naannoo finfinnee buqqaan abbaa warraa kuma dhibba tokkoof kuma torbaatama jira inni kun dhimma oromoo qofa otoo hin taane kan uummata biyyattii maraa ta'uu qabaa jedhan dooktar abiy kan koo isa jedhu mannaa kan keenya jechuu danda'uu qabna manneenii fi uummata lakkaa'uu kan ilaaleen manni maree hundeeffamee akka jiru ibsanii kunis diinagdee hawaasummaa biyya tokkoof barbaachisaadha malee gosa tokko lakkoofsaan guddisanii isa kaan xiqqeessuuf yaalamee mitii jedhan harki caalaan hojiin kun yeroo biraatti akka dheeratu ka jedhu yaada qabuu jedhan. odp fi adaappaa gidduu jijjiirama kan ilaaleen addaddummaan hin jiru ka jedhan dooktar abiy gam lameen walga'ii gaggeessan keessatti yaada dhiyeessanii rakkoon hin jiru namni dhuunfaa quuqqaa qaban kaasuu malu tokkoon keenya walga'ii sakaanii keessa seennee yaada ofii ibsachuu wal sirreessuu waanuma baratame kanaaf rakkinni hin jiru jedhan. yeroon insaa keessa hojjetaa ture jedhan dooktar abiy waan qaanessaan hojjedhe tokkoyyuu hin qabu lakkii qabaa kan jedhu yoo jiraate ragaasaa dhiyeeffachuun hin danda'amaa jedhan waan hojjedhee itti boonu hedduun qaba waggaa darbe kana keessa ituu hin hojjetini nafee jedhee waanan gaabbuu hin qabu jedhaniiru gujii fi geeda'oo gidduutti hedduun jireenya isaaniirraa buqqa'an ka jedhan dooktar abiy. yeroo sana itti aanaa muummicha ministeeraaf gamlameenirraa koreen dhaabbate naannoo geeda'ootti sochii godhan harka sagaltamii shan kan ta'an bakka duriitti akka deebi'an godhee jira namoonni hangi tokko achuma kan turan garuu rakkoo uummanni irraan ga'een qaban garuu kanneen deebi'an gargaarsa gahaa dhabuurraa akkasumas rakkoo nageenyaa gujii keessatti uumameen rakkoon isaanii daran itti hammaate jedhee yaadaa jedhan. jaarsolii gujii yeroo haasofsiisnetti waan lama dhiyaate tokkoffaa namoota gonkumaa hin beeknetu gujii irraa buqqifamee jedhamee miidiyaan arginee jedhu lammaffaa immoo olloonni keenya eenyu isaan xun'aan deeman kanneen jedhanis jiruu jedhan kanaaf abbootii gadaa gujii fi geda'oo mari'ataa jiru beelli dhokoteera isa jedhuuf bara kana odeeffannoo dhoksuun ni danda'ama jechuudhaan gaaffii dhiyeessan dooktar abiy. dinagdeen Itoophiyaa kufaa akka ture rakkoon sharafa alaas akka ture kunis waggaa tokko keessatti qofa otoo hin taane gara fuulduraatti jabinaan irratti hojjetamuu akka qabu hubachiisan ihaadiig akka adda tokkotti itti fufuu akka hin qabne yeroo dheeraa kaasee gaafatamaa ture garuu qoratame tokko taana jedhan filannoo dhufuu irratti ihaadiig akka paartii tokkotti dorgomaa ta'uusaa ibsanii boordiin filannoo ilaalee yeroosaa murteessaa. qophaa keenya kan murteessinus mitii jedhaniiru bulchiisa amaaraaf tigraay gidduutti gaaffiin daangaa jiraa walitti hin dhukaafne oromiyaaf soomaaliyaa gidduutti garuu gaaffii wal fakkaataadhaan uummanni wal waraanee namoonnis dhumaniiru amma garuu bulchiinsi lameen kufaatii keessa jiran amaaraa fi tigreenis wal waraanuun deebii argachuu yookaan tasgabbii buusuu akka hin danda'amneef gamlameen ni hubatuu jedhee yaadadhan. uummanni gamlameenii wal waraansa akka hin barbaanne beekna maraafuu seeraan deebii kan argatu ta'aa jedhaniiru waggaa tokko darbe keessatti hojiin dippiloomaasii guddaan hojjetamuu ameerikaan gargaarsa alaaf gootu yeroo dhaabdeetti illee itiyoophiyaaf dabaltee kennitee jirtii jedhan chaayinaan bifa liqiin kallaatte jijjiiruudhaan kabiraas gara gargaarsaatti jijjiiruun diinagdee itiyoophiyaa duubatti akka hin deebine cicha agarsiiftee jirti. deggersa gaafannes bakki itti didame hin jiruu jedhan dhaabbatoonni adda addaa kan addunyaas akkasuma cicha nuuf qabu jedhan eertiraa wajjiin walta'iinsa addaa tolfanne hin qabnu nagaa keenyaa fi walii wajjiin ta'uu kan ilaaleen asmaraa irratti waliigaltee waliigalaa mallatteessineerra kunis sabaa himaan ibsamee jira jedhani inni saawudii irratti mallatteessames isuma sana waan haaraa hin qabnu amma garuu. koreen ministeerotaa hundeeffamee daldala hariiroo dippiloomaasii hariiroo waraanaa kan ilaaleen qorannaa hedduun gaggeeffamaa jira inni yeroo mallatteeffamu paarlaamaaf dhiyaata jedhan saawudii tokkummaa biyyoota emiroototaa qaataar jijjiirama argameef deggersa olaanaa qabaachuu isaanii dubbataniiru mootummaan federaalaa bu'aa biyyattii eegsisuuf bulchiisa naannoo seenuuf mirgi heerri kenne waan qabuuf gidduu seensa jedhamee komatamuu hin qabu jedhan gaaffii dhiyaateef yoo danda'ame garuu bulchiisi naannolee ofii isaanii rakkoo isaan mudate ituu furatanii barbaannaa jedhanii ODP'n lakkoofsa uummata Oromoo Finfinnee keessaa guddisuuf hojjetaa gaaffii jedhuuf በመጀመሪያ ደረጃ መታወቂያ ውሸት ነው። ግምገማ አካሄደን ነበር በቅርቡ jalqaba waraqaa eenyummaa Finfinnee inni jedhu soba xiinxala gaggeessinee turre dhiyeenya kan kun yaada sobaati. Finfinnee ega hundeeffamtee waggaa dhibba tokkoof digdamii shan ani haala waggootii haganaa ture waggaa tokko keessatti dandeettiin ittiin jijjiiru qaba taanaan rakkoon Itoophiyaa boolla seene jechuudha jedhan Dr. Abiy. Fakkeenyaaf namoota bulchiisa naannoo Somaalee keessaa ituu jijjiiramni kun hin dhufin dura buqqa'an magaalaaleen Oromiyaa hundumaa keessa qubsiifamanii jiru. Yeroo sana kanneen kuma ja'a ta'an Finfinnee keessa qubsiifaman. Finfinnee keessatti lakkoofsa Oromoo heddummeessuu isa jedhu yaanneeyyuu hin beennu. Waa'ee Finfinnee qofaatti ka'e malee Jimma naqamtee kanneen biroo keessas Oromoo qofatu jiraata miti. Hundumaa walii wajjin ammayyummaan akka jiraatan feena jedhan. bulchiisi naannoo oromiyaa uummata kuma dhibba tokkoof mana nyaataaf kanneen biroo qopheesse finfinnee keessa jiraachisuu yoo danda'e mirga isaati garuu nama waggaa lama jiraatutu waraqaa eenyummaa magaalaa finfinnee argata finfinnee irratti hunduu walqixxee kan jiraatan ta'uu qabaa jedhan dhimma kooyyee faccee kan ilaaleen adaamaas ta'e amboo irratti kondominiyeemii ennaa hojjannu gosa tokkoof qofa mitii jedhan. kooyyefacceen finfinnee moo oromiyaadha gaaffiin jedhu jira kanaaf koreen hundeeffamee ilaalee yoo furmaata argachuu baate koomishina daangaatti darbee ilaalamuu danda'a jedhan yaadi wal morman kanneen cichi guddaan irratti mul'atu walitti dubbatanii furamuu danda'uu qabu kanaaf hundumtuu itti gaafatamni irra jiraa jedhaniiru raayyaan ittisaa gosa lakkaa'uudhaan kan ijaaramee fi mana maree bakka bu'ootaa mitii ka jedhan dooktar abiy. raayyaan ittisaa akka oduu odeeffamu sanaa miti jedhan abbaa biyyummaa biyyattii kabachiisuuf kan hundeeffamedha badii godheera yoo ta'e sirreessu malee duuchaan arrabsuun sirrii miti jedhu hanqinni odeeffannoo ka jiru ta'uu amananii waan biyyatti keessatti uumame hundumaa muummichi ministeeraa bahee ibsuun qabu waajirri koominikeeshinii kanarratti hojjete odeeffannoo uummataaf kennuu irra jira jechuudhaan. Muummichi ministeeraa deebii gaazexeessootaaf kaleessa kennan xumuranii jiru.